hello guys hello everyone welcome back to my channel good morning good afternoon good evening yes my wonderful viewers my people hmm i have yet another interesting video for every one of you that is coming from the ex-wife of late alafi of oyo the person of queen ola who was alleged to be having an affair with kwam one and now mc oluomo she has come out oh hmm, my people, no be small tin she don talk a lot of things. full ground she con still let us know wetin alaafin of oyo do Ah, before alaafin of oyo kpai <laughs> hey hey wen i talk am say dem no tell small pikin make e no grow big teeth but make e make sure say the lip wen e carry for front e go fit cover the teeth una fit say i dey lie <laughs> This our queen ola or ex queen ola no be small tin her eye don see when we talk am say those of them when they dey kurukere dey enter the palace say dem dey go marry alaafi of oyo dem dey go marry alaafi of oyo we love him genuinely we love him truly una fit say alaafi of oyo no get sense eo alaafi of oba ọba adeyeye una fit say e no get sense abi alaafin of oyo know say most of una when dey come marry am una come because of money because of fame because una wan dey popular so Allah alaafin for your open im mind open im eye say any of una wen e go comot for the palace e go show una shege and that is what Allah alaafin for your deed to this our ex queen ola make una calm down i go let una know everything in a minute meanwhile if you are meeting me for the first time you are highly welcome subscribe and turn on the notification bell for here we dey talk about yoruba celebrity royalty everything from yoruba land na here we dey drop am so if na wetin you like wetin you dey interested for subscribe and turn on the notification bell thank you to our returning subscribers ẹṣe ẹṣe gan we thank una we appreciate una alright so my people, so the news wen e dey go viral una dey see am for there e say alaafin put restriction on late monarch's wife ola respond to her alleged affair with mc oluomo and kwam one so dis gist come be like say e carry many many branches because we go talk about the restriction wey alaafin of oyo put for inside S queen ola life and the relationship when e concern kwamwon and mc oluomo yes so my people. so if una remember una remember say dis our baby <laughs> emo call her baby our sweet potato she comot for alaafin of oyo palace 2020 a lot of rumours people talk, go left right centre my people. we no know say when she comot for palace her international passport alaafin of oyo put restriction for the passport so that she no go fit travel out of naija she no even know anyways make we read wetin dem carry give us for here and then we go come still see wetin she use her own mouth take talk for inside this matter my people. make una no go anywhere carry your coke and popcorn make you sit down so that dat we go digest the gist for you The way the matter take dey according to the news dem come read am say queen ola badirat the youngest wife of the late alaafin of oyo Oba Lamidi Adeyeye has finally addressed the viral report of having an alleged romantic relationship with All Progressive Congress APC Chief Ten MC Oluomo and Fuji singer King Wasiu Ayinde Marshal aka Kwamwan. Hmm. The rumor broke out when gossip blog Gistlover alleged that the late Alaafin's wife, Queen Ola, including other female Nollywood stars, is secretly dating MC Oluomo, adding that she was arrested and detained by the Department of State Service in December. Now, clearing the air on the allegation, Queen Ola revealed that her arrest by DSS is not a secret, stating she had also told some people about the incident. Narrating what transpired, the queen said she was pardon me, she was unaware that the late monarch had put a restriction hmm, on her international passport before his demise, which led to her arrest while traveling to Oran and was detained in DSS custody for two days. My people, hmm. The queen noted that she reached out to a few people but they couldn't do anything. But MC Oluomo helped and she would forever be indebted to him. <laughs> She also debunked the claim that she was in a relationship with Kwamwon before leaving the palace in 2020. In her words, my people, before we read what she talk come out, una know say that 2020 people carry a come talk am say this our queen say wetin make her comot for the palace say na becos of our egbon kwamwan say because she dey relationship with kwamwan now she don come out she come talk am say this is not a secret because i personally told people about it long story short my baby daddy put restrictions on my international passport before he died and i did not know i was traveling for uram last year in december and i was detained by DSS for two days. The inst instruction he gave them was to detain me and transferred me to Abuja that I ran away with the kids, my own kids. Oh, my phones and everything were seized, and it was only my sister who knows where I was because we are both on board. She called everybody she could to help, but they couldn't do anything except Oluomo who came to my aid because my mom cried to Igwe and I was set free. So what do you all want me to do? Turn him to my enemy because you all don't like him? If that is what you all do, I won't do that. I will forever be indebted to him. I did not see anyone and me I did not see anyone and me not coming here to call anybody out doesn't mean I should accept anything thrown at me. I couldn't eat or bat for two days. It was the morning of the third day I was set free just because I did not come here to say everything that happened to me after I left the palace like others doesn't mean you all should judge me. This same man freeze my account when I left that me and the kids could not feed on our own until i beg people for money hey shey una dey hear una dey hear say alaafin of even freeze her account i was locked up in the palace for weeks before i escaped through jumping the fence they lied i was dating kwamon i kept quiet a lot of lies i have told a lot of pains and me being an introvert doesn't mean i should let everything slide so this one na wetin she come out come talk o come let us know say she no dey talk, no mean say she uh -huh, she no know wetin she dey do she be the quiet type but she no go take everything when e be say dem lie for her head anyways my people na so the matter be na so the story be make una let me know wetin una think for the comment section this matter I e be like say e go long because this one na just two days ago na dey publish and una dey see am 22nd of march 2023 i go see una for my next update make una take care and bye bye.